iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika vugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho mu burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa lumi kashi baravuga ko bagiye guhagarika akazi n'iryo tegeko hariho uduce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umuhaja mu gihe yagize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya uwo ni umwe mu bakoresha ubuhanga bw'ikigo lumitel cyasohoye amategeko atavugwaho rumwe banki nkuru y'igihugu y'i burundi yo iti umuturage ntahahutarizwe mu burengerazuba bw'u rwanda i kamembe abaturage barasabwa kwerekana icyangombwa cyo kwikingiza covid cumi n'icyenda ngo bemererwe kurema amaso amasoko ku mugabane wa afurika ingabo z'abanyatigireya zashushubikanye za leta ya etiyopiya mu mujyi wa desi naho mu mahanga i roma mu butaliyani hatangiye inama y'ibihugu makumyabiri bikize kurusha ibindi ku isi aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhere kuhavugwa hirya no hino ku isi ingabo z'abanyatigireya zigometse ku butegetsi buriho muri etiyopiya zatangaje ko zafashe umujyi ukomeye wa desi mu karere ka amhara zatangaje ko ababarerwa mu bihumbi bahunze imirwano ikaze yahabereye avugira ahantu hataramenyekana kuri telefoni ya satelite umuvugizi w'ingabo za TPLF zirwanya leta ya Ethiopia Getachew Reda yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko bashushubikanye ingabo za leta bazirukanye mu mujyi wa Reda berekeza mu mujyi wa Kombolcha yavuze ko bafashe imbohe nyinshi mu ngabo za leta ya Ethiopia Legese Tulu uvugira leta ya Ethiopia ntiyabonetse ngo agire icyo avuga ku bitangazwa n'ingabo za TPLF gusa umwe mu bakuru b'ibigo by'amashuri aho mu mujyi wa Desi yatangaje ko yabonye ingabo za leta kuri wa gatandatu mu gitondo zihunga zerekeza mu mujyi wa Kombolcha avuga ko kuva ku wa gatanu nta mashanyarazi ari muri uwo mujyi muri sudani abaturage bigabeje imihanda mu myigaragambyo yo gusaba isubizwaho ry'ubutegetsi bwa gisivili amatsinda y'abaturage mu nsisiro batuyemo n'impirimbanyi zateguye imyigaragambyo rukokoma bayita genda imvugo ibwira ubutegetsi bwa gisirikare kugenda bukarekera abasivili ubutegetsi Volker Perthes intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ejo yatangaje ko akomeje kuganira n'impande zombi mu rwego rwo gushaka uburyo bwa politiki ikibazo cyakemurwa hakurikijwe inyandiko y'itegeko nshinga leta zunze ubumwe za amerika yo yasabye abategetsi b'igisirikare kudakoresha igitugu no kudahutaza mu buryo ubwo aribwo bwose abari mu myigaragambyo abantu icyenda bamaze kwicarwa muri iyi myigaragambyo inzego z'umutekano zibarashe mu gihe abagera ku ijana na mirongo irindwi bayikomerekeyemo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abaganga muri sudani i roma mu butaliyani hatangiye inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bita G20 mu ngingo zikomeye baganiraho harimo ibyerekeye icyorezo cya covid cumi n'icyenda imihindagurikire y'ibihe n'ingingo zikomeye zirebana n'ibyerekeye ubukungu bw'isi perezida Xi Jinping w'ubushinwa na Vladimir Putin w'uburusiya ntabwo bari i Roma biteganijwe ko bitabiriye inama hakoreshejwe uburyo bw'iyakure perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika we niho ari akazahitira mu yindi y'iminsi ibiri i Glasgow muri Ecosse nayo yerekeye imihindagurikire y'ibihe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu burundi aho abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa lumi kashi bavuga ko kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha tariki ya mbere y'ukwa cumi na kumwe bazahagarika akazi baravuga ko amasezerano mashya yerekeye inyungu bakura mu kigo cya lumitel abangamiye imikorere yabo banki nkuru y'uburundi yo irasaba impande zombi kumvikana ntizihombye abaturage babikije amafaranga yabo pierre claver niyo nkuru biro miterere rijejwe gutumana tumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa co kurungika kubika guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose abakora akazi ko kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe rumikash bavuga ko bagiye kuhahombera bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe uyu akora ako kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze n'iryo tegeko hariho uduce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya hariho iby'uko umwaja bamwibye cyangwa karite simu itakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga ibyo atashobora gukurikirana twebwe twemera neza kuriha amakori n'amatagisi mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twobikora ariko ntitwari twari twabirose rero twashaka yuko limitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amatagisi ku baja bacu bobikora mu bundi buryo ishyirahamwe limitere rigira kabiri mu gihugu mu yafise abanywanyi benshi nk'uko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumanako amakuru arct abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu abafise ubutunzi bwabo mu amatelefone basaba ko ico kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahahombere utwabo ingaruka mbi ziba ku bantu bafise amakasime ya limitere buguruje amarimitage ziba ku ba aja bahora babikoresha bariko bariyungunganya no ku bakiriya kandi kuko hariho ahadafata rero bategerezwa gukoresha limitage bityo gihe rero uruhombo rwogo rwamara ruri kwikote zose ababikoresha n'ababikenera leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene ico kibazo cotorerwa umuti bonyene amayinite canke amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyerekeramo abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagariye abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi ico gisata leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telekomunikasiyo kubera amakontra basinyisha abantu usanga harimwo imitego imwe imwe kandi itorohereza baba bariko barakorana navyo ishiramiro mitere ryoryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata co kubika no kubikura amafaranga inzego zibiri za leta ibanki nkuru ya repubulika y'uburundi brb n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumana amakuru arct zafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo zashize ahabona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ibanki nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara ko babwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero ibanki nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikiranira hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka odas niyo nzima icegera ca mbere c'ubutwari banki nkuru brb n'umuyobozi mukuru w'ikigo arct samuel muhizi mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azohagarika akazi azobihanirwa bikomeye ibanki nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru pyeklavenio nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuze mu rwanda kuva ejo kuwa gatanu mu mujyi wa kamembe mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda kurema isoko no guhahira mu maguriro manini bisaba umuntu kuba afite icyangombwa cy'uko yakingiwe covid cumi n'icyenda abatuye mu karere ka rusizi baravuga ko iki cyemezo cyabatunguye ku buryo hari n'abasubijweyo badahashye barasaba ubutegetsi kumenyekanisha mbere y'igihe ibyemezo nk'ibyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yakurikiranye iyi nkuru twatunguwe hari abari baripimishije udupapuro badutaye mu rugo hari n'abasibye mesaje kubera hashize igihe nanjye byantunguye ko nageze mu isoko bakaba badusubiza inyuma ngo tuzane mesaje hari n'abatazifite nkanya nari ikinyejyo nta mesaje nabonye ni bamwe mu baturage ijwi rya amerika yasanze bamanjiriwe ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa kamembe biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa korona virusi kabone n'ubwo barimo n'abakingiwe bari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha ngiye gutanda hasi urabona ko bamfatiye ku muryango na n'ubu dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda asigaye umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho nkanjye ubu ngubu naturutse mu- ku bitaro bya mibirizi niho twikingirije urumva kuba nava imibirizi ngasubira eh, iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka ni amafaranga menshi noneho gahunda yanjye nayo ikaba irapfuye ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa daso hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe ku babujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe umwe- buri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa agifite hakwiye gushyirwaho itangazo radiyo turazifite amaradiyo yabaye menshi nk'ubu iyo baza nko kubivuga kuri radiyo rusizi ntabwo biba byadutunguye noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utarikingiza ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko ntawemeye kujya mu rusengero babidukoreye gutyo byaba byiza babishyire mu gihugu cyose bijyemo no mu nsengero hose bijyemo bijyemo nta nta wundi muti twabona twebwe babitangaze nuko nta wundi muti ijwi rya amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka rusizi ku bijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye madame prisca mutesi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako ntibyadushobokeye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye wenda twebwe dutunguwe none ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo Eh, kuko twarikingije ubu rero ngewe mm, kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera amazi si yayandi ngenda akangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima ariko bwana juliye mahoro niyingabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima rbc atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse bishobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri aporoshe y'uko rbc cyangwa se minisiteri y'ubuzima ariyo ijya gusobanura icyemezo cyafashwe kandi usanga ari icyemezo wenda cyafashwe lokali ntabwo nzi muri rusizi uko byagenze ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe muri iyo kadire yo kuvuga ngo dushishikarize abantu kwitabira inkingo ariko eh, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukagira sitrategi zabwo zikoresha ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya covid 19 mu rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri nubwo minisiteri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda nta ririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza covid 19 mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda perezida paul kagame yavuze ko hataragera ko mu rwanda kwikingiza biba itegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije imibare ya minisiteri y'ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi aribo bamaze nibura gufata doze imwe y'urukingo rwa covid 19 kuri miliyoni zisaga cumi n'ebyiri z'abaturage ni mu gihe abamaze guhabwa doze zombi bakaba bakaba miliyoni ebyiri temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika tujya mu makuru y'imikino y'ikipe ya new star yo mu burundi yatangiye neza mu mikino y'ijonjora basketball basketball africa league ibera muri tanzania ahahuriye ikipe zo muri afurika y'uburasirazuba iyo kipe yatsinze cobra sport yo muri sudani y'epfo ku manota mirongo itandatu n'arindwi kuri mirongo ine n'atandatu desire hatungimana umugwi wa new star waserukiye uburundi mu nkino za basketball zo gukurakuranamwo kugira haboneke imigwi izitabira ihiganwa rya afurika nta kibazo wagize mu rukino rwawuhuje na cobra sport yo mu gihugu ca sudani y'ubumanuko abakinnyi ba richard patrick ngwizu uruvugo bakaba batanguye basumvya abo bariko barakinana agace ka mbere k'urukino karangiye new star ifise amanota cumi n'atatu kuri ndwi ya cobra sport agace ka kabiri new star yabandanije gusumvya uwo mugwi aho yinjiye amanota mirongo ibiri na rimwe kuri cumi na rimwe iyo migwi yacija kuruhuka new star ifise amanota mirongo itatu n'ane kuri cumi n'umunani ya cobra sport iyo migwi ivuye kuruhuka new star yabandanije gusumvya uwo mugwi wo muri sudani y'ubumanuko agace ka kane karangira uwo mugwi waserukiye uburundi winjije amanota cumi n'indwi kuri cumi n'abiri aho uwo mugwi wa cobra sport winanase ni mu gace gace ka nyuma ariko ka kane aho iyo migwi yanganije ku manota cumi n'atandatu ku yandi urukino rurangira new star yo mu burundi yirahiye umugwi wa cobra sport wo muri sudani y'ubumanuko ku manota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo ine n'atandatu muri urwo rukino umukinnyi wa new star landiri ndikumana niwe yatsinze amanota menshi aho yinjije amanota mirongo ibiri n'ane richard patrick ngwije uruvugo umumenyereza w'uwo mugwi wa new star arashimira abakinnyi biwe uko bavyifashemwo muri urwo rukino rwa mbere yizera ko n'ubwo bakina ku runo wa gatandatu igihe c'isaha cumi na zibiri na ulinzi warriors yo muri kenya barutsinda ikigo vyamaye nuko twatsinze kandi turi tumeze neza hamwe na horizo ya jeu ndabona yuko n'ibikurikira bizoba bimeze neza usangi habayemo je collectif twakinye je collectif ariko bo bari bahagaze ku mukinnyi umwe niwe baguma barondera ko babonye ko igihe yakoze amakosa byaciye bisa n'ivyononekana navuga ko musange habayemo collectif naho tutabaye kugira amahantema menshi cane kugira tumenyerane ariko urabona ko ari abakinnyi benshi tumenyeranye mu ekipe twama dukinana duhura amahigano asanzwe atandukanye navuze yuko novuga yuko aricyo kintu tuba twarushije mu ryo ekipe mu rundi rukino rwabereye aho muri tanzania umugwi wa kurasini hit wo muri tanzania watsinze worohewe cyane umugwi wa brave hets wo mu gihugu cya malawi mu kuwutsinda ku manota mirongo itanu n'ane kuri mirongo ibiri n'indwi runo wa gatandatu isaha zibiri z'ijoro uwo mugwi wa brave hets wo muri malawi ukaza gutana mu mitwe n'umugwi wa city oilers wo mu gihugu cya uganda izo nkino rero zo gukurakuranamwo ziri mu matsinda atandatu zikabera mu bice bitandukanye vya afurika itsinda rya mbere n'irya kabiri inkino zibera ikonakiri muri gine itsinda rya gatatu zibera iyawunde muri cameroon itsinda rya kane n'irya gatanu idar es salamu muri tanzania naho itsinda rya gatandatu ni johannesburg mu gihugu cya afurika y'epfo imigwi ibiri buri tsinda izoca ibandaniriza amahiganwa i kigali mu rwanda mu kwezi kwa cumi na kabiri itandatu ya mbere izoca ihamvye iyindi itandatu itarinze guca mu majonjora iyo nayo nizo iya mbere iwabo mu bihugu vya senegal angola misiri nigeria tunisia n'u rwanda izo nkino za bare z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe zishyira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni iza kabiri zitunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball rifatikanije na nba ihiganwa rya basketball muri amerika ni mu ntumbero yo guteza imbere urwo rukino mu karere ka afurika ihiganwa rya mbere rikaba ryatahukanywe n'umugwi wa zamalek wo mu gihugu cya misiri utsinze monastir yo mu gihugu cya tunisiya mu rukino rwa nyuma ku manota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itandatu n'atatu muri kigali arena desire hatungimana kigali ijwi rya amerika i glasgow muri ecosse hateganijwe inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na desire rugaragaza wigisha ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe muri kaminuza ya glasgow caledonian muri ecosse na jado nkuru nziza uhirimbanira kurengera ibidukikije mu burundi ari kumwe kandi na marike rugero inyange umaze imyaka igera kuri cumi n'itanu akurikira ibyerekeye ikiyaga cya tanganyika n'uburyo ibintu bitari bike nk'ibiraro imisozi n'imihanda bigenda byangirika mu burundi ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero ruri hagati ya rimwe n'inusu dogere celsius sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hamwe n'amadogere abiri ariko uriko uraraba uko ibintu biriko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora nawe kuri icyo kibazo nyine jado nkuru nziza ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye bwa kabiri naho nshimire naho turi ko turasanga ikiganiro yaba ariko baratumviriza n'abandi turi ko turahanahana ibyiyumviro nk'uko umwigisha wo muri kaminuza yaje kubivuga ni ukuri ikibazo cy'induka ry'ibihe ni ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese ni ukuri sagashesha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe uno munsi kurishika kuri ino saha ni ikibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo si yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo ejo cyo nama mvuga kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza icyo nama mvuga ni uko umuntu wese ahari ahakorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yokura amaboko mu mutwe akavuga ati reka nkore kugira sinze nicuze ejo ntibyashika ntaze avuge ngo nujya azokora cyangwa ni leta cyangwa ni amashyirahamwe mugabo avuge ati reka jewe ku gatwe k'iwanje cyangwa aho ndi aho mmerere aho niga aho nkorera aho ndi ngerageze iri bintu ry'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atatu nibyo bisaba nk'uko baden powe yabivuze tugerageze ino si uko twayisanze siko twayisiga uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza ni ukuri ikibazo cy'induka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nawe mark rugerinyange kuri icyo kibazo nyine bavuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga tanganyika turaza kubivuga menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije wowe urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza murakoze kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo n'ikibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose cyaremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko kuko nk'uko mubizi nobaha akarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho izo ari nyinshi hari aho izo ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni byibonekeza umuntu atorinda kujya kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni ikibazo gihanze isi yose isi yose atanahamwe havuyemo kuko twese bitugiraho ingaruka iyo rero ari ikibazo gihanze isi ibintu bigahinduka ni ukuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha akarore k'imyuzurire mugize iminsi mwumva n'iyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese aho aherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyine hari n'aho byobagora gusumba nashaka ngaruke kuri desire rugaragaza iyi nama y'i Glasgow izotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi ku ihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze cyangwa harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba mu mwaka uheze si ukurengerana gusa si ukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba yibaza yuko ahubwo haba hakwiye kuba amanama y'urutavanako kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bari bararaba si uko si uguhagarika burundu si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushyuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri icyo gikorwa esike zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushyuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteje kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza y'uko isi turi ko iri ko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe jado nkuru nziza kuri icyo kibazo nyine ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho ku ihindagurika ry'ibihe hari intambwe zacitswe ko iri koraniro atakivuyemo mubona ibintu bizogenda gute urakoze cyane fide kuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni kuri aya mareta afite ibihugu bya rutura n'aya mareta afite ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere baba bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane uko birayangara ubushobozi bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifite amahinguriro menshi baguma bapfurirwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga ugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye imfagusa hama novuga yuko nosaba yuko bakwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka rwo mu myaka iri imbere rushobore kubaho neza kuko sindaba benshi atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero ni uko bakwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyanye n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi bababwira yuko bagumye bagira amanama amanama amanama ata kintu gishobora kuvamwo ntaho tuba turi ko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze ujya marike rugenyange yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe icegwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa amabati akabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe kuko babivuze ni ikibazo cy'isi yose marike rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo hari umwizero umufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebagura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyire mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza murakoze kuri icyo kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje iyi nama nk'uko babivuze si iya mbere kandi si n'iya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemo ni ikindi ni uguca baraba mbega bireka kujya mu ngiro kubera iki ubanza hakigwa n'icyo cigwa cy'uko ibivuye mu nama iyo bica bijya n'icyo byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemo kugira bijye mu ngiro jenda ndibaza yuko hamwe byogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni ukwita yamaho ibyo twakwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishirwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na diodone cyubahiro ye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe